Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika. radiyo y'ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanje Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi. Mwiriwe se, ingingo z'ingenzi z'amakuru Perezida Pierre Buyoya wigeze gutegeka Burundi aramagana umugambi wo kumuburanisha mu iyicwa ry'uwamusimbuye Melchior Ndadaye.
turi turi aba mbere bashikirijwe iyo mitaje ariko rero sindabona uwo byabujije gukora icyo akora cyangwa sindabona uwafashwe barungitswe mu burundi kuko nta gihugu bagatera akazina muntu kifashe nabi nk'uko amakungu arungikamo abantu bafite imitahe mwene iyi uwo ni perezida Pierre Buyoya imihango uh... murantunga um, tugiye kubashikiriza incamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya leta zunze ubumwe za amerika zasubiye kugurura ibiro bihoraho vy'imigenderanire n'igihugu ca somaliya
hanyuma imihango yo gusezera kuri perezida george hw bush irimo irabera hano i washington mugume rero ku maradiyo yanyu ndetse mujye no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho
ido ni idorero ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko zasubiye kugurura ibiro bihoraho by'imigenderanire n'igihugu cya somaliya bubaye bwa mbere ivyo biro vyugururwa muri ico gihugu mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri n'indwi ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika bwatangaje ko ivyo vyerekana ko somaliya yagize intambwe zikomeye mu myaka irangiye leta zunze ubumwe za amerika zugaye ambasade yazo muri somaliya mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe ico gihe somaliya yari yasenyutse kubera ingwano john kerry yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika yatangaje mu rugendo yagize muri somaliya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ko igihugu ciwe kizotangura umugambi wo gusubira gushiraho ibiro bijejwe imigenderanire na somaliya ambasaderi mushasha wa amerika donald yamamoto yacitse mu kibanza kirimwo ibiro bihoraho vy'imigenderanire hagati ya amerika na somaliya ku mugwa mukuru mogadisho mu kwezi guheze ivyo biro bishasha ntibizoba vyitwa ambasade yuzuye kandi vyitezwe ko bamwe mu badiplomate bazoguma i nairobi muri kenya
imihango yo gusezera ku wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika george hw bush irimo irabera muri uyu mwanya hano i washington imihango yiganjemo ibyubahiro bya gisirikari umurambo wari umaze iminsi itatu mu ngoro y'inteko ishinga amategeko abantu b'ingeri zose baza kuwunamira wahavuye mu kanya ujya kuri katedrali y'igihugu ubu rero harimo habera misa n'amasengesho hari umuryango wa nyakwigendera n'abategetsi b'inzego zose z'igihugu perezida donald trump n'abakuru b'ibihugu bamubanjirije n'abakuru b'igihugu bamubanjirije jimmy carter bill clinton na barack obama n'abafasha babo bicaye ku ntebe y'imbere george bush muto nawe wabaye perezida ari mu myanya y'umuryango mu kanya gashize gato cyane amaze kuvuga ijambo ryo gusezera ku mubyeyi we abategetsi b'abanyamahanga batandukanye nabo baje mu itabaro umwami abdala wa yorodaniya perezida andrei duda wa pologne minisitiri w'intebe w'ubudage angela merkel igikomangoma charles cy'ubwongereza mu bayobozi b'ibihugu by'amahanga bacyuye igihe hari brian murane wabaye minisitiri w'intebe wa canada igihe perezida george hw bush yategekaga nawe mu kanya yavuze ijambo ryo kumusezeraho nyuma y'imihango ya hano i washington imwe mu ndege z'umukuru w'igihugu irasubiza umurambo wa perezida bush mu mujyi wa houston muri leta ya texas aho uzashyingurwa ejo kuwa kane perezida trump yatanze itegeko ry'uko uyu munsi kuwa gatatu uba uw'icyunamo mu gihugu cyose imirimo ya leta no mu masoko y'imari yahagaze
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuza muri afurika ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo byatangaje uno munsi kuwa gatatu ko biriko birarondera abasirikare babyo babiri bajejwe gucungira umutekano bazimanganye mu mwaka uheze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru kinshasa umuvugizi wa onu muri congo florence marshal yavuze ko igikorwa nyamukuru caba ari ugutora abo basirikare babiri irengero ryabo ritazwi abasirikare babiri bari mu gikorwa ca gisirikare inteko z'ishirahamwe onu muri congo zizwi ku izina rya monusco zariko zigirira hamwe n'inteko za leta ya congo mu karere ka beni mu buseruko bwa congo abasirikare ba monusco bane bari bazimanganye baragushika ubu babiri muri bo baratowe ari bazima ibikorwa vya gisirikare ku bagwanyi b'umugwi adf barwanya ubutegetsi bw'igihugu ca uganda birabandanya mu ntara ya beni kuva mu mwaka eh, w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abanyagihugu bo mu ntara ya Beni babayeho mu bwoba kubera ubwicanyi bukorwa n'abagwanyi b'umugwi ADF
tugarutse hano i washington umushinjacyaha wihariye robert muller yasabye urukiko kudaha igihano cyo gufungwa michael flynn liyotona general wavuye ku rugerero michael flynn yabaye igihe gito umujyanama wa perezida donald trump mu by'umutekano yemeye ibyaha kandi afatanya cyane n'umushinjacyaha nk'uko uyu yabyanditse mu myanzuro ye yashyikirije urukiko umushinjacyaha wihariye avuga ko flina yaganiriye n'abagenzacyaha be inshuro cumi n'icyenda ati yaduhaye amakuru y'ingirakamaro ku birebana n'uko ikipe ya donald trump akimara gutorwa yakoranye n'uburusiya avoka wa flina nawe agomba gushyikiriza urukiko imyanzuro ye bitarenze itariki ya cumi n'imwe y'uku kwezi umushinjacyaha wihariye robert mueller ashinzwe gukora nketi ku buryo uburusiya bwivanze mu matora donald trump yatsinze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc igihugu cya uganda gifise impungenge ku bijanye n'ikiza ca ebola cafashe ingingo zitari nke zo kwirinda ico kiza kigiramiye igihugu kibanyi ca repubulika iharanira demokarasi ya congo ivyo vyatangajwe n'abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu b'ivyo bihugu bibiri isekeza ryo gucandaga abantu muri congo ryatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi badahitanwa n'ico kiza ibihumbi n'ibihumbi vy'abanyekongo baraja bukurubibe baja muri uganda baciye mu bibanza cumi na bitanu biri ku rubibe ivyo bihugu vyompi bihana ivyo biba cane cane ku minsi ya gatatu no kuwa kane iminsi y'amasoko igihugu ca congo gitangaza ko ikiza ca ebola mu gisagara ca beni ku birometero mirongo itanu umuntu avuye ku rubibe na uganda cahitanye abantu amajana abiri na mirongo itandatu n'umunani ikindi gice gishasha kivugwamwo indwara ya ebola nahitwa komanda hafi y'ibirometero ijana mu buraruko bwa beni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri internet radiyo yacu voa akaburungu com
nk'uko rero twabibabwiye mu kanya misa n'amasengesho byo gusezera kuri perezida george h w bush birimo birabera muri katedrali y'igihugu hano i washington dc profesor jean marie vianney higiro yaganiriye na mugenzi wacu placide magambo ku buryo azi imikorere ya perezida george bush igihe nari muri texas perezida bush uyu umaze kwitaba imana icyo gihe nari umunyeshuri yari visi perezida akomoka muri texas mirongo inani n'icyenda nibwo yabaye perezida hanyuma aza gusimburwa n'umugabo witwa bill clinton ndi muri texas yahakoreye ibikorwa byo gucukura peteroli niho yakiriye ubukire bwe niho buva nyuma abaturage baho baramukunda cyane ndetse bakunda n'abamukomoka umuhungu we nawe yaje kuba perezida wa etazuni n'undi muhungu we aza kuba gavana wa wa leta ya florida urebye na umuryango we ni abantu
nyakwigendera perezida george bush yumvikanye nka visi perezida wa rigani igihe leta zunze ubumwe z'abasoviyete zahirimaga n'igihe ivanguramoko muri afurika y'epfo ryari rikomeye ariko muri afurika ntabwo yumvikanye mu bikorwa byinshi hari ibyaba byaramuvugwagaho muri icyo gihe afurika yamwibukiraho afurika yamwibukira cyane cyane ku gihe yoherezaga abasirikare b'abanyamerika bageze ku bihumbi makumyabiri na bitanu muri somaliya uzi ko intambara y'ubutita imaze kurangira mu bihugu byinshi hatangiye kuba akaduruvayo Eh, uwitwa siyad bare amaze gupfa ariwe wategekaga somaliya haje akaduruvayo kenshi oni yemeza ko hajyayo abantu bo kugerageza gufasha somaliya icyo gihe perezida bush yari perezida asaba ko yakoherezayo abasirikari binyuze muri oni ariko utegeka ingabo akaba umunyamerika noneho yoherezayo abasirikari ibihumbi makumyabiri na bitanu icyo gihe eh, hari abasirikari b'abanyamerika bahapfiriye hari indege y'abasirikari y'abanyamerika barashe icyo gihe abo basirikari baje kuvayo bush asimbuwe na bill clinton bill clinton niwe wabavanyeyo aho niho cyane cyane abanyafurika bagombye kumwibukira ngira ngo eh, no muri mirongo icyenda na kane bill clinton yarabivuze ko kuba atarohereje abasirikari b'amerika baza guhagarika jenoside mu rwanda byabayeho eh, nk'impamvu yatewe n'uko amerika yari yarohereje abasirikari muri somaliya bagapfirayo kandi usanga ko buri mu perezida wa amerika usimbura undi usanga agenda amuvuguruza urabibona na obama ko yaje avuga ko ashaka gukura abasirikari bushe w'umuhungu we yari yarohereje muri irake na clinton kuba yarafashe iki cyemezo Eh, urakeka ko icyo cyemezo cyo kohereza abasirikari muri somaliya yaba yari yakibeshyeho oya ntabwo yakibeshyeho abantu abantu- abanya- icyo kibazo uzi ko na n'ubu ki- cya somaliya na n'ubu kitari cyarangira ahubwo cyari igikorwa cyiza Mm, ibyo byo kuvuga ko impamvu abanyamerika batohereje abasirikari muri mirongo mu rwanda muri mirongo icyenda na kane kugira ngo bahagarike jenoside nk'uko bill clinton avuga ko ibyabaye muri somaliya ari byo byatumye ngo batajyayo ngira ngo wakwibuka ko intambara yo mu rwanda inkotanyi zitera muri mirongo cyenda uwari perezida icyo gihe yari bush Eh, icyo gihe ntabwo ubutegetsi bwa bush bwigeze buvuga buti eh, nyamuneka intambara ntihagarare Nta- ntabwo bwabikoze Eh, nta- ntuza intambara y'ubutita eh, abanyamerika baravuga bati bo eh, eh, ubukomunisiti ntabwo tukihanganye nabwo ariko tugomba noneho kureba uburyo dukora ubucuruzi muri afurika ahubwo hasigara ikintu cyo kureba uburyo bakumira bakumira ah, abayisilamu babandi bagendera ku mahame akarishye ubwo amerika yari imaze kugira ubucuti na uganda noneho muri ubwo bucuti havamo uburyo inkotanyi za- zi- zibona intwaro zibona ibikoresho zibona abazishyigikira kuvuga rero bishobora kuba ari impamvu ivugwa ku mugaragaro ariko mu bitavugwa ni uko eh, nyuma ya- y'ibyo hihishe hihishe gushaka gufata ubutegetsi noneho bagashobora no kwinjira ahantu hari amabuye y'agaciro none haza no gutegeka cya kigo gishinzwe iperereza tuzi ko hari abategetsi bo muri afurika bakoranaga n'icyo kigo muri bo uzwi cyane akaba ari umugabo witwa mobutu sese seko yaje kurekurwa eh, n'abanyamerika n'abanyaburaya ari uko eh, intambara nyine y'ubutita irangiye kandi akaza kuvanwaho n'ingabo zivuye mu rwanda zifatanyije n'abanyekongo n'abanyauganda n'abarundi n'aba- n'aba- n'abo muri angola noneho zikamuvanaho
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc pierre buyoya yahoze ayoboye uburundi avuga ko atabwoba na buke atewe n'umutahe mpuzamakungu leta y'uburundi iheruka kumusohorera imwagiriza kuba ari mu bagize uruhara mu igandagurwa rya melchior ndadaye yigeze kuba ayoboye uburundi ku bwa petero buyoya iyo mitahe nta kindi igenewe atari ukunumya abatavuga rumwe bose na leta no gusamaza abanyagihugu imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kiganiro na mugenzi wacu diane nininahazwe perezida pierre buyoya yatanguye amubwira uko yakiriye iyo mitahe iyo mitahe yaradutangaje cyane kandi twaravuze icyo tubyiyumviriye ko mu rwandiko twasohoye ku itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri turavuga ko tutumva namba igituma hasohoka bitahe ku bintu byabaye haciye imyaka mirongo ibiri n'itanu harabaye itohoza ry'ishyirahamwe mpuzamakungu oni iryo shyirahamwe rirerekana neza ingene urwo rupfu rwokurikiranwa ikindi twavuga ni uko urwo rupfu rwa perezida ndadaye n'ubundi bwicanyi bwinshi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi muri kahise mu masezerano y'i arusha barerekana ingene byokurikiranwa biciye mu wa mugwi w'ugutohoza ukuri uzokumviriza abo bose wibaza ko bafite uruhara muri ubwo bwicanyi bwose bikenewe abajya imbere ya sentare bakajya imbere ya sentare muravuze yuko ari urubanza mudatahura igituma rubyutse inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu hoho muratahura igituma rwabuje kuvuka eh, ku butegetsi buhamaze imyaka cumi n'itatu niyahe siguro muca mubiha Eh, jewe niyumvira ko hari imvo zitatu icya mbere niyumvira ko ubutegetsi burondera uburyo bwo kwibagiza abanyagihugu ingorane ziriho mu gihugu Eh, uhereye ku bihano igihugu kirimo ku matohoza yarasentare mpuzamakungu ku matohoza y'ishyirahamwe mpuzamakungu kurikirana agateka kazina muntu n'ibindi imvo ya kabiri yewe nibaza ko ubutegetsi bw'i bujumbura bugomba guhoza abo bose batavuga rumwe na leta baba abanyapolitike abari mu mashyirahamwe adakurikirana ibya politike kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe mu gihugu asigara atavuga rumwe na leta icya gatatu eh, nibaza himirije amatora mu bihumbi bibiri eh, na mirongo ibiri nibaza ko ari uburyo bwo guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bubasamaze bubereke ko hariho ibintu bikomakomeye bwoba buriko burabakorera mu itangazo mwasohoye mumaze kumenya iby'iyo mitahe mwaranditse muvuga ko iyo mitahe ishobora kubyura ikibazo c'amacakubiri y'amoko mu gihugu c'u Burundi mudusigura neza ico mwashatse kuvuga amacakubiri y'amoko mu Burundi biciye muri iyo mitahe icyari cagwanije amacakubiri y'amoko mu burundi n'amasezerano y'arusha iyo ngendo rero novuga yuko ah, ari ukuvavanura eh, n'amasezerano y'arusha yari amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi Eh, tugarutse kuri ayo masezerano nyene ya arusha murasigura muri urwo rwandiko rwanyu ko leta y'u Burundi iriko ica kubiri n'ayo masezerano atomora ko dosiye igandagurwa rya perezida melchior ndadaye itegerezwa gutorerwa inyishu n'umurwi ujejwe ukuri n'ukunywanisha abarundi ari we cvr yamara hari urundi ruhande rumwe nk'inamashingamateka mu rubona ko uburundi bufise uburenganzira bwo kuburanisha canke gutohoza ku vyaha bikorewe mu burundi ko vyaba bimeze kose urwo ruhande nagwo mubwiyumvira kwiki Eh, ubwo ruhande nirubwira ko ruri kumwe na leta yasohoye iyo mitahe ni ibintu byumvikana uruhande rwaje gushyigikira leta urwo ruhande rugomba kwerekana ko uno munsi mu gihugu cy'u Burundi ata kibazo na kimwe kiriho inzego z'igihugu zikora nk'uko oh, hoba hari amahoro hari ingaruka mushobora kwibaza umutahe wanyu ushobora kugira mu mirimo yanyu musanzwe mukora nk'intumwa idasanzwe mu muryango umwe bwa afurika muri mali no muri sahel urabona ntituri aba mbere bashikirijwe iyo mitari nakubwiye abo bose batavuga rumwe na leta mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bari abakuru b'imigambwe bari abakuru b'amashyirahamwe yigenga nabo bahawe imitahe nk'iyo ariko rero kuva icyo gihe sindabona uwo byabujije gukora icyo akora cyangwa sindabona uwafashwe barungikwe mu burundi kuko ibiba mu burundi amakungu arabizi neza nta gihugu agatera kazina muntu kifashe nabi ngo amakungu arungikamwo abantu bafise imitahe mwene iyo major buyoya ntabwoba rero mufise ko ari igihugu na kimwe gishobora gukurikiza ubushake bwa leta y'u burundi mu gushira mu shingiro umutahe mpuzamakungu leta y'uburundi yabashizeko jewe nta- nta bwoba mfise eh, na gatoya perezida pierre buyoya mwigeze kuramutswa igihugu c'uburundi muri kano kanya tuvugana mukaba muri intumwa idasanzwe mu muryango umwe bwa afurika muri mali no muri sahel ijwi rya amerika ribashimire cane gose kuri kano kanya muri haye Mm, ndabashimiye nanje
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
siporo mukura yatsinze free state stars yo muri afurika y'epfo igitego kimwe ku busa mu irushanwa rya confederation cup jean claude munyandinda aratubwira uko umukino wagenze yaganiriye na mugenzi wacu edi rwema rwanda ho ikipe ya mukura victory sport imaze gutsindira tike yo kujya mu ijonjora rya kabiri nyuma yo gutsinda free state stars yo muri afurika y'epfo igitego kimwe ku busa ni mu irushanwa rihuza amakipe yatwaye ibikombe by'ibihugu iwayo caf confederation cup kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu w'imikino jean claude munyandinda uwo mukino niyo nsinzi ya mukura victory sport ah, biravugwa ko byatumye Muku- ikipe ya mukura yandikana amateka Eh, niko bimeze edi ikipe ya mukura victory sport imbere y'abakunzi bayo bari bakubise buzuye stade internationale yahariye mu mujyi wa huye ahahoze hitwa stade huye nyine ariko ikaza kuvugururwa ikitwa stade mpuzamahanga ubu ngubu rero ibyishimo ni byose abantu barabyina Eh, byabaye n'akarusho edi ku- ikipe nyine ya mukura kuva yakwandika nyine aya mateka uyu munsi abafana baba abo mu makipe atandukanye hano mu rwanda kiyovu siporo mu mpuzankano y'icyatsi kibisi isanzwe ibaranga rayon siporo mu mpuzankano ya- y'ubururu isanzwe ibaranga bari baje n'ingoma na vuvuzera bavuga bati mukura turagushyigikiye cyane cyane ko ariyo kipe yonyine isigaye mu marushanwa nyafurika nyuma y'aho ku munsi w'ejo aperefuse yasezerewe mu gikombe cya champions league Ah, ikipe ya free state yo muri afurika y'epfo igi- igihugu cya afurika y'epfo kizwi ko gisanzwe gifite amakipe akomeye cyane akoresha n'abakinnyi babigize umwuga ibanga ku ikipe rya mukura victory sport ryari irihe nkawe wakurikiranye uwo mukino icyo umuntu yavuga umuntu yavuga ko akazi gakomeye mukura victory sport yagakoze mu mukino ubanza uribuka ko nyine umukino wabereye muri afurika y'epfo mukura ashoboye kwihagararaho ntiyinjizwa igitego Biba- byari ibintu bikomeye n'abantu batakekaga iryo banga rero nta rindi bavuze bati ubwo twanganyije ubusa ku busa dushe- dushobora gufata risike bakatubanza igitego bikaba bibi niyo mpamvu rero basatiriye hakiri kare gusa nyine basatiriye biranga eh, igice cya mbere kinda kirangira ubusa ku busa ariko bakigaruka ku munota wa cumi ikipe ya mukura ibiteza igitego cyitwa david nshimirimana uyu nguyu ni umukinnyi myugariro usanzwe ari umukinnyi ukomoka mu gihugu cy'u Burundi ukina no mu ikipe y'igihugu inama mu rugamba ubwo rero ibanga umuntu yavuga ni ni ugushyira hamwe no kwigirira icyizere cyane cyane ko ikipe ya mukura muri iyi myaka ibiri ishize cyane cyane mu mwaka ushize w'imikino yagiye yigira icyizere itsinda amakipe akomeye eh, za APR FC za AS Kigali za Rayon Sport ku buryo u- ibanga nta rindi no kwigirira icyizere umutoza hari ingingo Francis yarababwiye bati umupira ni umwe iyo witeguye neza ugakora imyitozo ku buryo buhoraho nta kipe yapfa kugukanga gusa nyine umuntu Ura- yavuga ko ura- n'ikipe ya Free State Stars yo muri Afurika ura- y'Epfo nayo eh, yagaragaje intege zitari nyinshi cyane cyane ko yaje yitwaje abakinnyi cumi na bane gusa mu urakoze mu bakinnyi urakoze yaje yitwaye bava muri Afurika y'Epfo urakoze cyane jean claude munyandinda Eh, tukivuga kuri icyo gikombe cya confederation mu burundi umugwi vitalo uhejeje gukugwa eh, mu kanya muri icyo gikombe watsindiwe i bujumbura n'umugwi new star wo mu gihugu cya cameroon ibitsindo bine kuri kimwe umenyesha amakuru wacu evariste nziko banyanka yakurikiranye urwo rukino urwo rukino rwo gusubiza rutari rwaje kurorerwa n'abantu benshi rwaciye ivuta abakunzi b'umugwi vitaro ku munota wa gatanu w'urukino aho umurwi new star wo muri kameruni wironkeye igitsindo cabo ca mbere urukino rwabandanije uwo murwi wo mu gihugu ca kamerune urusha vitaro kuko igice ca mbere cagiye kurangira uwo murwi ufise ibitsindo bitatu kuri kimwe ca vitaro ibitsindo vya new star vyatsinzwe n'umukinyi umwe ari nawe kizigenza w'uwo murwi azwi ku izina rya junior figo iyo migwi migwi ivuye mu karuhuko yakomeje gusatirana urukino ruri hafi kurangira kizigenza wa New Star yiyongeye igitsindo ca kane biturutse ku gusamara kw'abakinyi b'inyuma ba Vitaro urwo rukino ruca rurangira Vitaro isezerewe muri Coupe de la Confederation inyuma yo gutsindwa bine kuri kimwe umumenyereza w'umugwi New Star wo muri Cameroon Belarme Bongo Benjamin yabwiye ijwi rya Amerika ko umugwi amenyereza wari waje i Bujumbura kurondera intsinzi inyuma yo kunganya na Vitaro Iduara mu ndwi iheze ubusa ku bundi Oh, en fait, on peut dire que ce jour, on n'était pas de très bonne humeur. Et en fait, il faut vous le dire, hein, Vitalo est une très très bonne équipe parce que euh, elle nous a tenus sur...
Belarme Bongo Benjamin avuga ati mu rukino rwa mbere abakinnyi ntibari bameze neza bitaro n'umugwi mwiza kuko watunaniye gutsindira ku kibuga cacu ariko ivyo byaduhaye icigwa co kwitegura neza runo rukino rwo gusubiza twahinduye vyinshi ku bijanye no gusatira noshimira rero ukwitanga kw'abakinyi ntitwari twiteze gutsinda ibitsindo bingana gutyo ariko imana yadufashije turaronka intsinzi muri kino gisagara ca Nous ont bujumbura donné une victoire aujourd'hui et que nous sommes satisfaits de rentrer avec cette victoire au Cameroun.
ku ruhande rwa vitaro wari umubabaro udasanzwe urwo rukino rurangiye gilbert kanyenkore amenyereza vitaro asa n'uwutatahuye gutsindwa ibitsindo bine n'umurwi banganije iwabo ubusa ku bundi bisa n'ibitumvikana mugabo ni football byashyitse eh, icyo novuga ni uko eh, umuntu aba abonye nivo ya ekipe na nivo y'abajoueur mu- mu koci aba afise nta kindi nakongerako ni football twatsinzwe mugabo ibyo inyigisho yo nayibonye nabonye nivo y'abajoueur banje nivo ya ekipe yanje nayibonye urabona amabi twa- twatsinzwe yose si ukuvuga ko ari umupira wabo wari hejuru mugabo nitwe twijajaye nitwe twiyishe nitwe twitsinze Eh, gutsindwa n'umukinnyi umwe heho ibitsindo bine birateye isoni birateye ikigongwe cyo kimwe ingene zi- binjiye nicyo kimwe urabona rero ko aho hari ikibazo niyo mpamvu nababwiye ko nabonye valeur y'abakinnyi banjye na valeur ya ekipe ya wigeze ivya vitaro ariko ntibirangiye oya oya oya ekipe yanjye ni nshyashya turacyari muri shampiyona tuzagira effort zose muri shampiyona ngo tuyiheze neza ama ibindi bizokurikira abamenyesha amakuru b'inkino babunyoye basanga gutsindwa kwa vitaro atari isanganya umwe muri bo rashid alfred yabwiye ijwi rya amerika ko umupira w'amaguru mu burundi uri ku rugero rwo hasi cyane agasaba abegwa n'umupira w'amaguru kugwiza ibikorwa urukino rwerekanye yuko urugero turi ko umupira w'amaguru ngaha mu burundi tuvuge shampiyona national primus league turi hasi cyane gusa ubusa ku bundi hariya iduwara aho ugatsindwa ibitsindo gutya ntibitangaza si ibitangaza mu mupira w'amaguru birashika urashobora gukina neza hanze hanyuma imuhira ugashaka ugasanga bagaraguwe n'uwo n'uwo mwa- watsindiye iwabo cyangwa eh, umuhanganije iwabo birashika cyane umupira w'amaguru birerekana kuri ko urwego dushyitse ko umupira w'amaguru ngaha iwacu cyane cyane mu ihiganwa ry'igihugu ry'umupira w'amaguru primus league turacyari hasi cyane rwose akagohe kubamenyereza ku bakuru b'imigwi ku bakuru b'imigwi bakora uko bashoboye kose mugabo tubuze uburyo tubuze uburyo dufite abakinnyi beza kandi twarasemereye imyaka yose imyaka yose azoba dufise la loi sur le sponsor eh? ihamagarira abatunzi cyangwa abantu ba- bifise kugira bashyire amahera mu mupira w'amaguru muri basketball muri volleyball kugira bagerageze kuzamura urwego turiko nta na kimwe tuzoshika ko ngaha mu iki gihugu eka n'umugwi mesaje ngozi wakuwe kuri uno wa gatatu mu ihiganwa rya afurika rihuza imigwi yabaye iya mbere iwayo ni nyuma yo gutsindirwa hariya mu misiri n'umurwi ismailiya ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rwabereye ingozi mu ndwi iheze mesaje wari watsindiwe imuhira na ismailiya igitsindo kimwe ku busa bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
mu kanya turasezerana mu biganiro twari tubafitiye n'amakuru kuri iyi saha yamara reka dusubire tubibutse ingingo nkunguru z'amakuru twabashikirije leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko zasubiye kugurura ibiro bihoraho by'imigenderanire n'igihugu cya somaliya bubaye bwa mbere ibyo biro byugururwa muri icyo gihugu mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri n'indwi misa ni n'amasengesho yo gusezera ku wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika george hw bush birimo birabera hano i washington muri katedrale y'igihugu imihango nirangira imwe mu ndege z'umukuru w'igihugu irasubiza umurambo wa perezida george w bush mu mujyi wa houston muri leta ya texas aho uzashyingurwa ejo kuwa kane ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri kongo byatangaje uno munsi wa gatatu ko biriko birondera abasirikare bavyo babiri bajeje gucungira umutekano bazimanganye mu mwaka uheze Eh, mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru kinshasa umuvugizi wa ONU muri kongo yavuze ko igikorwa nyamukuru cabo ari ugutora abo basirikare babiri irengero ryabo ritazwi hano i washington nanone umushinjacyaha wihariye robert mura yasabye urukiko kudakatira michael flynn igihano cyo gufungwa liyotona general wavuye ku rugerero michael flynn yemeye ibyaha kandi afatanya cyane n'umushinjacyaha aha niho ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha bigarukiye dushimiye enjeniyeri mu buhinga bw'ibyuma na fasiri gebeyehu yegeranije ibiganiro wabihagarariye ni frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo na thomas kamirindi turabashimiye cyane murakarama